Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee gijmaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii agayya 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 2 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Galchumaaf ooliin sannagayaa ansoraa halakeetti daa'imtuu biyya sanitti miseensi koongireesii Ameerikaa beekama tokko arda seermalee hojjate wanjal jabduu hojjateetiin FBI sobee jedhaniitiin qaban mata oduu keessaa tokko.
Harargee ba'aa aanaa miinoo qumbii keessatti haleellaa humnoota gama naannoo Somaaliirraa dhufaniin geggeessameen namoonni lama madaa'uu isaanii dubbatu jiraattonniif qaamni mootummaa mootummaan Itoophiyaaf adda bilisummaa Oromoo kaleessaa marii araaraa geggeessuu isaanii uummanni akkamitti ilaale kanas yaada uummataa qabna. Kutaa Minisootaa magaalaa Miniyaapolis keessatti immoo hawaasni Oromoof Somaalee marii geggeessuudhaan ibsa jennoo baafatee jira. Kanneeniif qabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Waraanni federaalaa Jijjigaa fi magaalota naannoo sunillee to'achuu jira. Ministeeriittis biyyaa obbo mootummaa maqaa isaa jedhutti amma jarri kun jabeessee nagaa eeguu jira. Laftillee nama qabbanaa deemuu jirti. Jaarooleen lafaallee nagaa eeguu fi qoota qabaatanii uummatilleen tana tolchuu fi hojii guddaatti irra eegamaa jedha. Itti gaafatamaan kunin yookaan ministeerri kunin eegii waraanni dhufee amma laftii xiqqoo qabbanoof tulle akka warree lafaa jedhutti ammallee namni nyaata dhugaatii akka dansaa argachuutti hin jiru. Keessumattuu naannoo Somaalee jijjiga keessatti jireenyi guddoo qaalaa'ee jedha. Jarri achii dubbate waan jira VOO'tti.
አንደኛ ውሃ የለንም። ውሃ በጣም ችግር አለ፣ ይገርምሻል። ሁለተኛ ምግብንም በተመለከተ እንደዚሁ ከፍተኛ akkana jedha namni kun wanni qaraatu wanni jabduun bisaan bisaanilleen hin jiran nyaata dhugaatiilleen guddoo hin jirtu hoteeliin duwwaa rakkoo hedduu jira jedheetiin himachuu jira eegii mootummaan federaalaa waraana achitti ergiyaasitti akka warri lafaa jedhutti lafti amma xiqqoo naga qabdi taatullee rakkinni qulqullaa'ee baay'ee jechuu hin dandeenyu jedhu. Pireezidaantiin DRC Joosef Kaabilaa ka abbaa irraa dhaaleetiin ganna kudhanii torba biyyi bulchaa baay'ee kaanii amma filannoo marroo sadeessootiin deebi'uu jedheetiin dubbate abbaa dorgomammoon deeggaraa jedha. Ministeerii biyyi keessaa Imaanuweel Raamaazaanitti dubbitan biyyatti hime. Oduu tana odumaan mootummaa DRC Laambert Maandeetitti dubbate. Kaabilaan marroo sadeessoof hin dorgomuu jedheetiin dubbate. Namni kun durumaaniyyuu abbaa isaa kabar hedduuf biyyi bulchaa irraa. itti gaafatamu kan fudhateetiin seera baafatee marroo sadeessoo dorgomuufillee gaafachaa ture uummatni ammoo irratti dide. Tammata caqasuu jirtan turin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Miseensi Koongireesii Ameerikaa jaal Pireezidaanti Tiraamp beekamaan tokko Kiriis Koolins dhossaan seera malee hojii wanjala jajjabduu hojjate FBI illee sobee jedhaniitiin har'a qaban. Namni kun seenatara Niiyoorkiitii paartii Rippaabilikaan keessa filatame. waan inni baballees jedhan keessaa hedduu keessaa yoo dhaabaa awustiraaliyaa ka teknooloojii hojjetu dhossaan horii waliin qabaateetiin isaan gargaaruuf jedhe seerallee akka inni ba'uuf gaafateettii fi waan gargaraa hedduu irra qabanii jechuun dubbatan ameerikaa keessatti kaampaanii tokko qarqaaruu fi faayidaa waliin qabaachuuf jedhaniitiin seeraan keessumattuu seera ameerikaatiin qarqaaraniitiin waliin hojjechuun wanjala gugurdaa keessa tokko. ameerikaatti namni wal dorgommii miseensi koongireesii ameerikaa godina ohaayoo mo'ate gurra addunyaan yookaan immoo ameerikaa keessatti gurra qaranii caqasuu jiran ammallee abbaan mo'ati diidessanii hin beekamne gargar baasutti jiran dorgommiin tun eddumatullee namichi paartii rippaabilikaan keessaa dorgome namkum tokkoof dhibbi torbaan caale namicha demokiraat dur jira taatullee ammallee kaardii nama gara kuma saddeetii kaagii tokko fulan jirretti. aga tokko poostaan ergate kaan ammoo namatti kennatee fi gargaraatiin irra hafetti kaardii isaanii. lakkaa'uufitti jiran namichi paartii rippaabilikaan tirooyi baaldarseniiti jaal pireezidaanti tiraamp beekama ka demokiraat ammoo okoonor jedhan jarri kun hagum xiqqaan wal caaluu jira galgal kan yookaan ammoo abbaa mo'ata bor keessa beekuu danda'an ohaayoon godina ameerikaa filannoo pireezidaantummaa ameerikaati yayyabuun waan hedduun eegatan keessa tokko godina ohaayoo callaa miti paartilee hedduuttiiyyuu godina gara shaniittiiyyuu kaan bulchiinsa magaalaa kaan ammoo paartii fi sanatii keessaa filachuutti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin waliin mari'achuu fedha. Tanuma gaafachuuf Seenatar Ameerikaa Raampaa walitti xalayaa kennateetiin Puutinitti kennaniif Pooliin kun xalayaa kan seenatar Rippaabilikaanii waan ta'eef armaan duralleetti bulchoota Raashiyaa hedduu wal dubbate Raashiyaallee dhaqeetiin waan Ameerikaaf hariyyummaa Raashiyaatiif Ameerikaa waliin marroo hedduu dubbachaa ture pirezidaanti Tiraamp nagaa lafaatiif waan hedduu irratti Raashiyaan wal mari'achuu fedha marii lammeessootiif wal yaamuu jiran. Tiraampii fi Puutiin filannoo Ameerikaa waliin yakkaniitiin waan hedduu balleessan jedhaniitiin Daayirektar FBI ka durii itti kennaniitiin hojjetan itti kennaniitiin qorachuu jirtaatullee jiree lamaanuu mormate. Laf guyyaa duraa Indooneeshiyaa keessatti lafti akka malee cochoottan keessatti nama dhibbi tokkoof soddomii tokkotti balaa kanaan laftiitti cochooteetiin dhumate akka oduu himaan dhaab kanaa jedhutti yookaan ammoo akka oduu gargaraa argannetti ammatti fulaan laftiitti cochootsun iddoo lombokootiiti nam kum dhibbi tokkootiif kum jaatamii shanitti naannoo sun keessa baqate indooneeshiyaan tun duruma lafa ibiddirri qubattee jedhanii waan hedduu akkanaa irratti himanii barkum lamaa fi gan kudhanii afuriitiin durallee lafti cochootee gar nam kum dhibbi lamaaf shantama caalirraa dhumate oduu namaaf qabdattanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan Diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina harargee ba'aa aanaa miinoo qumbii keessatti hidhattoonni bulchiinsa naannoo somaaleerraa dhufan uummatatti dhukaasa banuudhaan namoota lama madeessuu isaanii jiraattonni aanichaa vi'oo itti himanii jiru. namoonni rasaasa amma daawwan sun yeroo ammaa hospitaala hararii keessatti wallaanamaa jiru jedhu qaamonni mootummaas kanuma kan isaan mirkaneessan waggoota kudhanii ol keessatti yeroo jalqabaatiif gabaasaan afaan oromoo haarawaa itiyoophiyaa irraa arganne muktaar jamaal kanarratti gabaasaa qaba.
Godina Harargee Bahaatti jiraattonni aanaa minoo qumbii hardhallee taanaaniin lolli daangaa hidhattoota humna addaa Sumaaleetiin nurratti taasifamaatiin hin jiru hin dhaabbanne jedhu. Lola guyyaa kaleessaa hawaasa aanaa minoo qumbii araddaa ija godaa irratti banameenillee miidhaan garagaraa dhaqqabuu isaati. Namni maqaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan ibse. Namoota lamaan dhukaasaan miidhaan qaamaa jabaan isaanirra qaqqabe keessaa obboleessa obbo Shu'eebii Sheekaa kan ta'anii fi yeroo lolaasanitti bakka san kan turan obbo Nasrii Sheekaa haalaa fi akkaataa walitti bu'iinsi sun itti raawwate ibsanii jiran.
Loon bakka yeroo fuudhan jecha isaanitti galfatanii bakka saambii isaanii waraana isaanii sirriitti galfatanii achitti jala dhaqnee bakka achirra rasaasaan jala dhaqneetti dhoohne achitti nu marsitee bakka nama lama nurra dhoohne.
Mee ija keessaniin argitanii jirtan yeroo dhukaasan.
Warra lichoohayitii isaaniiti faamina isaanii nuti hin argine gaarameenyaa jirti. Waraana lichoohayitiidhaafan isaan qaban kan isaan leenjifatanii mootummaan qabdu faatikii gurraachaa qabanii qoloon isaanii meeshaan isaanii hundi waraana. Warra ummataati miti lichoohayitiidha isaan. Lichoohayitiin keessa sunii warra faatikii gurraachaa uffatee nu ture.
Loon keenya qabataniitiin kaambiitti galan jettan kuni kaambii kamitti galan kaambii aanaa kam ganda kam keessa jira naannoo Somaalee?
Naannoo sanii gaara leencaa ganda araddaan duraan araddaa feenya araddaa feenya san duraan irraa dhufuu baasan bakka san keessa ol seenanii aanaa keenya aanaa qumbiidha keessa ol seenanii isaan keessa qubatan keessatti nutti dhawa. Bakka furfaa deebi'amtu san mooraan isaanii tawaraanaa qubattee arsi jirti. Bakka arsitti fidannee fidooynee bakka loon keenya irraa buufannee irraa fudhannee achitti nama lama nurraa dhooyne.
Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe jedhamuu fi rakkoo uumamellee bulchiinsa aanaa minoo qumbiirraa qulqulleeffanneetiin jirra. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Soroor Abdusalaamillee rakkoon kun haala kanaan dhaqqabuu dubbatu.
Mootummaa naannoo sanii warra hidhateetu dhufee achirraa loon saame loon sanarratti bakka mannichi jiru loon keenya irraa namni isaanii deemanii achitti walitti bulchi turee loon sanitti loon illee harkaa mannirraa deebisee achirratti namni lama madaa'ee jira. warra humna milishaa warra naannoo shaniin leenjisanii hidhachiisan waraana mootummaadhaan hooganamu qacitaa gaara leencarraa dhufe rakkoo achirratti uummata irratti uumu qabeenya uummata isaanii.
Namni maqaan isaa akka ibsamu hin barbaanne rakkoo naannoo kanatti uumamaatiin hin jiru dhiheennaaniin hordofa quba qaba jedhan ammoo rakkoon kun bu'uurumarraa dhimma hawaasa Oromoo fi hawaasa Sumaalee akka hin ta'in qaamoleen biraa duubaan jiraachuu dhimma iccitii ifatti yeroo dheeraadhaan beeynuudha jedhu. lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira qaama dhimmi ilaaluufoo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa minoo qumbii obbo surur abdusalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiileen kennamuu fi dubbatu.
Godinaatiin gabaafnee jira kanarratti isaanii bakka takkaallee uummanni rakkoon akka ammaan dura uummata irra gahuun qabdu isa kana humna qindeessitanii humna jate ka uummatatti deemu kana garuu iddaan baaftanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagayaa hawaasni soomaliitiif kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu ka deemu humna hidhatee uummata irratti deemu kanaaf kallattii jiruun isa kana cimsitanii
Komii gama Oromiyaa aanaa minoo qumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Sumaalee bulchiinsa aanaa gaara leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.
Dhaggeeffatoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenyaatti ceenaa aleellaa shororkeessummaa alqaayidaan bara 1998 embaasiilee yuunaayitid isteetsi kan naayiroobiif daaressalaam irratti raawwate laalchisee kaleessa magaalaa naayiroobiitti sirni yaadannoo geggeeffamee ture namoota balaa kanaan miidhaman yaadachuudhaaf sirna geggeessame kanarratti maatiin namoonni jalaa dhumanii akkasumas immoo aangawoonni mootummaa keeniyaaf kan yuunaayitid isteetsi argamanii turan. galmoo daawwittuu naayiroobii irraa gabaase.
ganna digdama dura alqaayidaan imbaasiiwwan yuunaayitid isteetsi kaanfaa afrikaa lama irratti balaa kana kan dhaqqabsiisee ture balaan kun kan dhaqqabe imbaasiiwwan yuunaayitid isteetsi kan naayiroobii fi daaree salaam turan irratti yoo ta'u yeroos lubbuun namoota 250 fi darbees 5,000 kan ta'an immoo miidhaan qaamaa irra ga'ee ture imbaasii yuunaayitid isteetsi yeroo sii naayiroobii ture balaa kanaan guutummaatti waan barbadaa'ee fi lafaa bakka dhibiitti ijaarame iddoo balaan kun ta'ettis namoota lubbuun darbe yaadachuuf siidaan yaadannoo kaa'amee jira. waggaa waggaanis namoota bakka kanatti miidhaan irra dhaqqabe yaadachuuf sirni yaadannoo gaggeeffamu kaleessa yeroo digdammaffaaf gaggeeffame sirna yaadannoo magaalaa naayiroobiitti ta'e kanarratti maatiin namoota miidhaan irra dhaqqabe akkasumas aangawoonni mootummaa irratti argamanii jiru misisteet jenopoolis obboleettii isaanii alas imbaasii yuunaayitid isteetsi keessa hojjetaa turte balaa kanaan dhabani hagaa irraa madaan kun laphee isaanii keessaa akka hin banne dubbatu.
guyyaan sun guyyaa baay'ee badaadha maatii keenyaaf ijoollee isheef nama addaa turte warri hojjettoota embaasiillee hedduu jaallatu turan hanga yoonaas yoon ishee yaadadhu mimmaantu na hudha.
balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee taanzaaniyaatii fi kan keeniyaati. warra yeroo sudaan keessaa kun lama lammiilee yuunaayitid isteetsi yoo ta'an keeniyaatti ambaasaaddarri us ameerikaa rooberti frank goodek gochi ganna digdama dura ta'e kun gaanfa afrikaa fi yuunaayitid isteetsi walitti buusuuf kan yaadamee ture garuu sun hafee michummaan keenya ittoo akka itti cimu ta'ee jedhan kaleessa'ee dubbatan.
naannoo shororkeessummaan itti heddummaatu keessa jiraattus keeniyaan ammallee walabummaa dhuunfaaf bakka guddaa kenniti dabalataan hojii farra shororkeessummaa cimaa hojjennee diinota balaa geessisan injifannee jirra egereefillee warri nama shororkeessan hawaasa keeniyaa keessa akka hin qubanneef jabaannee hojjenna addaddummaan sabaaf amantiin jirus seeraan akka kabajamu ka jabaannee hojjennu ta'a.
balaa bara 1998 dhaqqabe kanaan kan lubbuun darbe hedduun isaanii lammiilee taanzaaniyaatii fi kan keeniyaati warra yeroo sudaan keessaa kun lama lammiilee yuunaayitid isteetsi yoo ta'an keeniyaatti ambaasaaddarri us ameerikaa rooberti frank goodek gochi ganna digdama dura ta'e kun gaanfa afrikaa fi yuunaayitid isteetsi walitti buusuuf kan yaadamee ture garuu sun hafee michummaan keenya ittoo akka itti cimu ta'ee jiran kaleessa'ee dubbatan.
But they had more in mind to divide friends, to divide Kenya and the United States. to destroy civilization itself and replace it with a nightmare of oppression. Tragically, in the years since the bombing, Al Qaeda and other terrorist groups have continued their savage assault on humanity. They've pursued their attacks.
Alqaayidaan yeroo yakka kana raawwatetti kaayyoo tokko qofatu hin taane sadii qaba ture. Inni duraa ajjeesuudha. Lammaffaan immoo wal nu dhabsisiisuudha. Keeniyaaf Yuunaayitid Isteetsiin adda qooduu dabrees immoo qaroominaalee balleessanii dukkanaan nu haguuguuf turani. Wanti nama gaddisu har'allee alqaayidaan gocha akkanaan dhiisne. Paaris yaa Niw yoorkitti, Garriisaatti, Westgeetitti ammallee ajjeesuutti fufanii jiru. Wanti nuti jennu dhuguma gochaan kun nu miidhus. gonkumaa harka akka hin laanne dhaamuu feena.
Ambaasaadar Goodek Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti hojiin shororkessummaa akka hin babal'anneef waan irraa eegamu ni raawwattillee jedhan sagantaa kaleessaa kana irratti fiilmiin yaadannoo namoota balaa kanaan lubbuun darbee fi miidhaman agarsiifameera. Yuunaayitid Isteets maatii namoota balaa kanaan miidhamaniif yeroos gumaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 42 kennitee turte. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mootummaan itiyoophiyaaf addi bilisummaa oromoo waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiran kaleessa gayya torba bara 2018 magaalaa asmaraa keessatti jilli mootummaa itiyoophiyaa pirezidaantii oromiyaa obbo lammaa magarsaan dursamuuf jilla baa'oo ayyuduree dhaabichaa obbo daawud ibsaan dursamuu. marii geggeesseen waliigalteen kun tolfame gabaasaan keenya haaraan muktaar jamaal waa'ee waliigaltee kanaa biyyarraa yaada ummataa walitti qabee jira gara saaxiinsin dabarsa.
bilisummaa uummata oromoo obbo daawud ibsaatiin hoogganamu eertiraatti obbo lammaa magarsaa fi jila dooktar warqina gabayyoo wajjiin taasifamaatiin hin ture waliigaltee irra ga'ameetiin gama biyyaa galuuf kan jedhamu gama mootummaatiin labsameetiin hin jira mee maqaa keessaniif eessa akka jiraattan natti himaame.
Gaarii ani Girmaa Gabbisaanaan jedhu magaalaa Finfinnee keessa hin jiraadha.
Mee obbo Girmaa adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaatiin hoogganamuu fi mootummaa naannoo oromiyaa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigalteen nageenyaa taasifameetiin akka addi bilisummaa oromoo gama biyyaa galullee himamaa jira. maaltu isintti dhagaame meesi?
Wanti kun baay'ee gaariidha. Anaa duwwaa miti uummanni Oromoo sabichi hangaficha innaa deebi'u baay'ee itti gammadaa jirra. Bu'aa qabsoo uummata Oromoo uummaticha aan Oromoo dheedee akka of beekee dubbatu kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Haqaaf. Kanaaf inni immoo biyya isaatti galee kaayyoo isaa uummata isaatti gara fuulduraatti waltajjii kennamuuf irratti dorgomee uummaticha akka bulchummoo abdiin sinaan qaba. Kanarratti immoo mootummaan Oromiyaa. Ta'ees kan biyyattii kan bulchaa jiru gara fuulduraatti hundumtuu karaa nagaatiin akka waliin dorgomu jedhanii eeyyamuu isaaniittis baay'een gammada.
Meetariitti immoo adda bilisummaa Oromoo waraana baay'een qaba. Waraana kana hunda sassaabee galchuudhaaf ammoo haal dureen barbaadaa jedhaa ture. Dhimma kan akkamitti ilaaltan isin?
Yaa dhugaadha. Korojoo rarraafatee miti kan deemes kan bahes calqabuma biyyaafuu uummataaf nan wareegame dheeta. Amma kan ta'uu qabu waraana isaa fidatee waraanni isaa yookiin Oromiyaatti makamuu yookiin immoo biitii magaalattii akka bulchu taasifamee. Sagantaa isaa immoo adda bilisummaa Oromoo uummata sassaaba isaa keessa seenee akka gaggeessuun barbaada.
Ulfaadha galatooma.
Fayyaa ta'ettis nagaa ta'e.
Toleme maqaa keetii eessa akka jiraattu irraa nu himime.
Ishee ani maqaan koo Aannanii Tiffiisaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Finfinneedha. Jarreen kana lamaan gidduutti araarri akkuma jalqabame amma dhumaatti haala gaarii ta'ee fi biyya kanaafis. paartii kanaafis maqaa gaarii akka qabaatu paartiin garaagaraa gosa garaagaraatiin faffaca'anii jiranillee iddoo tokkotti dhufanii maqaa tokko qabaatanii iftoominaa fi jaalalaan uummata oromoo gidduutti otoo qaawwiin jiraatiin walitti dhufanii paartii cimaa fi jabaa kan qilleensi hin raasne tokko dhaabbanii gara fuulduraatti otoo akkasittiin itti fufanii natti tola.
Mee keessaa yeroo baay'ee wanni haasa'amaatiniin ture qaamni sadaffaan dhimma kana gidduu laaleetiniin araarsuu qabaa waan jedhamudha. Isa kanarratti yaada maal qabda?
Qaama sadaffaan kan gidduu galu nama walii galuu hin dandeenye. Qaama sadaffaa jechuun jararachuurra akka jaarsummaa namti jaarsummaa ta'uu hin barbaadu. Maaliif obbo Daawud Ibsaanis Dooktar Kabajaa Lammaa Magarsaanis uummati Oromoos mataan isaanii qaama guddaadha. Uummata bal'aadha. Kanaafuu qaama sadaffaa immoo dirqama ta'uu qaba yoo jedhan abbaan gadaa jira kanaafuu abbaa gadaa of gidduu dhaabbatanii yeroo dheeraa otoo hin fudhatiin dafanii waliigalteerra akka ga'anii jaalalaa fi kabajaanin isaan kadhadha akka saba Oromoo fi uummata Oromoo tokkotti.
Ulfaadhu galatoon fayyaa ta'e. Namni gama biraa dhimma araaraa kanarratti dubbisneetiin akka maqaan isaanii hin ibsamne barbaadan ammoo araarichi gaarii ta'ullee dhimmoota irratti hojjetamuu qabantuu fi qabxiilee ilaalamuu qabaatutu jiraataadha kan isaan kaasan.
Galatoomii waliigalteen har'a dhageenye gammachuu guddaadha. Kun immoo uummata biyyattiif keessumaa immoo ijoollee Oromoof nagaan bu'ee namni nagaadhaan hojii hojjetee akkasitti guddatu gatii bu'uura buusuu fi baay'ee gammadeera. Egaa waliigalteen kun akkaan yaadutti kan irra ga'amee. Dursee fireemorkii haala abaa'uuf mootummaan biyya keessatti waliin hojjetanii waan lafa kaawwatanii natti fakkaata. Yoo lafa hin kaawwanne immoo fireemorkii ittiin akkaataa abaa'uun biyya keessa galee mootummaa wajjin waliin hojjetu kanaa waliigalteen qophaa'uu qabaa. Sanarratti moogaa isaan lamaan qofaatu hin ta'in maanguddoon biyyaa abbooliin amantii abbaa gadaa kun waliin ta'anii akka wabii ta'anii waliigaltee kana fireemorkii ittiin waliin hojjetani kana yoo lafa kaawwatanii ittiin deemanii bu'aa guddaa faayidaa guddaatu argama biyyattiifis uummata oromoofiis sun ta'uu baannaan garuu calluma jedhamee waliigalteen yoo mallattaa'ee isa qofaa yoo ta'e immoo waldhabuun. dhufuu danda'a waan akkasii ofirraa faccisuuf immoo fireemorkii waliigalteen akkaataa ittiin abaa'uun dhufee mootummaa wajjin waliin hojjetu kana lafa taa'uu qaba hanjiru yaada qaba.
Ulfaadhaa galatooma. Tole amma immoo hawaasa keessaa nama gara biraa dubbisuuf hin deema. Jiraamee maqaa keessanii keessa akka jiraattan natti hima.
Maqaan koo Goobanaa Yaadataa Guddisaa jedhama. Magaalaa Finfinnee keessa hin jiraadha.
Mee maaltu isintti dhaga'ame?
Ee dhugaadha. Wanti natti dhaga'ame wanta yaaduu olidha. Baay'ee baay'ee baay'ee. Abbaa dhabnee hacuucamaa turre akka ilmoo hiyyeessaa yuyyoofnee mataa keessa qo'amaa turre. Of bildhachaa karaallee deemuu dadhabaa turre sammuun gannu cabee Oromoon akka kanaatti itoo abbaa biyyummaa ta'e baay'ina isaatiin jiru abbaa biyyummaan isaarraa mulqamee akka saba lammaffaatti lakkaa'amaa turre amma immoo yeroo akkas ta'utti gammachuu hammana hin jedhamne kan sammuu kootii oli kan umurii kootii oliitti natti dhaga'amaa jira.
Biyyatti galanii immoo maaltu irraa eegama? Maal gochuudha qabaatu? Tarii paartiileen kana dura galanillee jiru. Isaan irraa hoo maal taajjabde?
Biyyatti yoo galan amma kanan xiqqoo karaa mootummaas ta'e karaan isaan sanaa na yaachisu loltoonni dabilisummaa Oromoo baay'eetu jiru. Loltuun kun gaafa biyyatti deebi'anii dhufan maal kan jedhu akka nama tokkotti akka yaada kootiitti loltoonni dabilisummaa Oromoo ala jiran kun gaafa biyya keessa galanii akkanan yaadutti poolisii addaa Oromiyaa ta'anii poolisii addaa ta'anii akka gara sanatti fudhatamanii hojjetan. Baay'ee baay'ee baay'ee baay'ee ittan gammada mootummaanis haala kana mijeessee fi akka isaan kana dubbii haala jalaan fixan akka isaan taasisan abdii guddaan qaba.
Ifaadhu galatoo.
Ayyee ayyee galatoomatillee.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya ammas qophii addaa qabnu kan biraatti ceenaa kibxata kaleessaa gayya 8 bara 2018 as yuunaayitid isteetsi keessatti kutaa minisootaa magaalaa miniyaapoolis keessatti jechuudha hawaasa oromoof hawaasa somaalee gidduutti mariin geggeeffamee jira. itti gaafatamaa sabquunnamtee hawaasa oromoo minisoota obboowwan naga'oo tujubeetu minisootaarra haasofsiise mariin hawaasaalee ammaan duras geggeessamee ture jedhu obboowwan kunooti.
Mariin kun kaleessa waan eegalamee miti asiin duras akkuma rakkoon daangaa gara baha Oromiyaatii fi naannoo Jibuutii naannoo garaagaraa kibba bahaa fi kibbatti deemaa ture nuti cufti nu beennu kana waldeenni hawaasa Oromoo Minisooraa koomunitii warra Ogaaden yaamee waliin taa'ee marii kana dhaabuu qabna nutis dirqama keenya bahuu qabna uummanni kunniin uummata obboleeyyanii wal keessa jiraatu wal keessa fuudhanii walitti jigee jira. kanaaf wanni kun osoo nuti teenyee ilaallu balaan deemuun namni qabeenya wal saamuu lubbuu wal baasuun waan badaadhaa waan gadheedhaa jennee haasa'aa turre koree tokko itti dhaabnee turre koreen sunniin abbootii amantii masjiida toofiqii fi masjiida warra sumaalee abubakar asaddiq warra jedhamtu jiranii isaan irraa walitti dhufan gara amantiitiin isaanis shoora isaanii akka taphataniif waan ture gidduu keessa dubbiin xiqqoo akka waan qabbanaa'u taanaan manguddoonis warra abbootii amantiis gareen sun callisanii amma immoo jimaata dabre kanarraa akkuma dhagahaa jirruu fi haala garaagaraatiin biyyarraa argaa jirru wal dhiiga baasuun qabeenya saamuun bakkoota amantii garaagaraa gubuu fi keessattuu naannoo jibuutii irratti ilmaan oromoo cubbuu tokko malee namoota maqaa sumaaleetiin deemanii fi taariilii poolisiin ajjeefamuun isaanii dhagahamaa jira dhagahaa jira kanaaf yaamnee ammas babal'atee deemaa jiraanti akka hawaasaatti waliin haasa'uu danda'uu qabna bakka itti qara dhaabbannirraa dhimma kana sagalee tokko taanee balaa kana dhaabaa wal ajjeessu dhaabaa haasofne ibsa ejjennoo qabxii sagal qabu baafnee waan san irratti kaleessa miidiyaa naannoo kana jiruu fi warra televezyoon akka OMN fi Oromo Miidiyaa akkasumalles GTN ka jedhan jiranii isaan waliin haasaa badhaa godhaa turre jechuudha addatu jibe.
Isin gaamma fageenyarra jirtu hawaasi lamaan gidduutti walitti bu'iinsi uumame jedhamu immoo biyyee jira. Walitti bu'iinsi hawaasaalee kana gidduutti uumame akkamiin akka inni dhaabatuu fi akeeka qabdu maal gochuu yaaddan?
Yaa dhugaadha nuti fagoo jirra. Garuu fageenya jiraachuun keenya waan uummata keenyaadha nu fageessu qaamaanis fageenya jiraannu yaadaa fi dalagaa fi mul'ata qabnuun uummata keenya keessa jirra waliin jirra. haalli nuti waan kana tasgabbeessuuf dhaamsuuf yookaan ammoo walajjechaa kana balaaleffachuuf kaane namni kamiyyuu kasumaales ta'ee ka oromoo cinaa oromootiin jiru kamuu uummata kamiin lamaan bakka bu'eetii miti ka waan kana godhaa jiru akkuma beekamu kun harka sadaffaa diinaatu keessa jira warroota agartee wayyaanee jeneraalota isaaniittu haala garaagaraatiin fanni godhee ispoonsar godhee balaa kana deemsisaa jira kana namni hin beeyin hin jiru. kan ummanni akka dammaquuf tokkoffaa dammaqinna ummata biyya san jiraatuu fi biyyoota gara garaa faca'anii jiran hawaasa kanaa fi hawaasa biraallee afrikaa bahaa keessa jiraniif gara sabqunnamtiitiin gara miidiyaatiin shoora kenna taphatudha lammaffaa ammoo ummatuma dhimmi laallatuyyuu marana gaafatti akkasumaalee ogaadeniif ka oromoo naannoo gara bahaatiin keessa qabamu jiran akka waan kana hawaasni kun tokko ta'ee biyya fagee irrallee jiraatu gara abbootii amantiitiin isaa ta'u gara koomunitii yookaan immoo waldaalee hawaasaatiin haa ta'u tokko ta'ee waan kana balaaleffataa jiru. Tumsa hawaasaa akka hin qabne hawaasni kun wal keessa jira wal dhagahaa jechuudha. Kanaaf dalagaa hedduu dalagaa jirruu fi uummata kara wajjin dalagaa jiru keessa waan waliin jirruu fi balaa ammaa wayyaaneen horii itti gannattee jeneraaloota isaanii argitee waan garaagaraatiin maqaalii poolis jedhuu fi waan Oromoon dalannee Oromoon lafa dhiibaa jira Oromoon akkas godhaa jira taayitaa qabatee akkas godhaa jira jedhanii waan hin fakkaanne kaasaa jiranii fi lola waggaa sadii afur deemaa ture maqaa garaagaraa itti qabsiisuu barbaadan kana tooftaa isaan fayyadaman kana akka uummata keenya sagalee taanee mala kennee fi akka dhaabbatuu fi akka itti beekan godhuun waan kana akka dhaabbatu akka namni waliin ajjeesin akka qabeenya waliin saamne akka maqaa waliin xureessin akka bahaa galu hin dhoogine waan akkasii yaadachiisuu fi bira dhaabbataa jirraa fi sagalee isaanii dhaqqabaa jirraa jechuudha.
Egaa ergaa keessan gammi isin ittiin dabarsitanii tokko miidiyaa akka ta'e dubbattaniitu carraa kanaan ergaan dabarsitan yoo jiraate.
Yaa carraa kana fayyadamuun dursee moota Oromoos ta'anii Sumaalee osoo hin beekin inuu jiruu isaanii jireenya nagaa osoo jiraatan balaan kun qaqqabee fi rabbi isaaniif araaramu jedha maatii firoottan isaaniitiif rabbiin obsaa kennuu fi jabinaa kennuu fi hawaasa lachiyyuu ammas wanni nuti dabaluu barbaadu wanni yeroof deemu kun siyaasaan abdiileen oromoo irratti oofuu fi soba gara garaa itti makanii waan oromoon tasallee hin goone akka waan somaaleef oromoo wal keessa hin jirre waliin jiraataa hin jirre daldalaa fi jireenyaa fi amantii waliin geggeessaa hin jirretti fakkeessanii jidduu hawaasa lamaan obboleeyyanii kanatti oofamu ni dabra waan dabru kanaaf namni oromoos kasumaalees waan kana keessatti lubbuu wal baasuun wal hadheessuun wal hammeessuun wal haadhuun dhaabbatuu qabaa. namoonni dhaamsa kana dhagahan naannoo jiran cufatti ka sumaalees amma yoo namni oromoo tokkotu namatti dhagahama garuu sumaalee ogaadeen ummata san bakka bu'eetii miti kana sirriitti eenyullee beekuu qabaa ka oromoo keessaas namni mira aariitiin waan garaagaraatiin deebi'ee haloo bahuun waan akkasii godhu ittuma dhagahameetiin waan hin taane seexanni kakaasee godha malee ummata oromoo masjiida oromoo yookaan ammoo bulchiinsa oromoo kamillee bakka bu'eetii miti dalagaa nama biraa dalagaa jira kun dhaabbatuu qabaa ol guddachuu qabnaa fageessinee akka biyyoolessaatti akka gaanfa afrikaatti yaaduu qabna uummanni kunniin lamaan walitti jigee nagahaan obboleeyyummaa isaanii kan uumamaa san kabajee safuu aadaa duudhaa garaagaraa wal keessa qabna wal keessa dhalatuu qofaa yookaan ammoo ollaa waliin jiraachuu qofaa miti kana kabajee jennaani mul'ata gaarii fi uummata gaarii fi fakkeenya gaarii yeroo dheeraa baha afrikaa keessatti haala garaagaraatiin mukaan san keessaa baanee gara misoomaatii fi gara guddinaatii fi gara agartee uummata addunyaa biraa keessatti fakkeenya gaarii waliin ta'uuf atinka akkasitti yaaduu qabanii namoonnis naannoo keessattuu warri naannoo ollaa bahaa oromiyaa naannoo kibba bahaa fi naannoo gara moyyalee yookaan ammoo booranaatiin jiran waan kana carraa argatanii fudhatanii wal tasgabbeessuu naannoo isaanii eeggatu nama hamtuu hin deemu gorsuu waan akkasii akka balaan hin deemne fageessa alaalaatii tasgabbii buusaa lubbuun namaa qabeenya namaas haamamuu qabu lubbuun du'uun qabdu ani kanumatti dabalee uummata kadhachuu barbaada hedduu galatooma.
itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasa oromoo minisootaa obbo awwal naga'oo ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma.
isinis yeroo kana nuu kennuuf hedduu galatooma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal digdamii lamaaf digdamii shan irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatiin itti fufa.